iyo mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabaramukije inshuti zacu mukunda radiyo ijwi rya amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo ni fidel niyongabo abaramutsa amakuru yo muri iki gitondo turahera kuyavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tuyashyikirizwa na aloyisi bigirimana aloyisi mikoro ni yawe
urakoze fideli umukozi w'ikigo cya amerika kijejwe iperereza seiya yariciwe mu mirwano muri somaliya mu minsi iheze ibimenyesha makuru byo muri amerika byabitangaje ejo ku munsi wa kane ariko nta siguro z'ingene yishwe zatanzwe ikimenyesha makuru the new york times kivuga ko uwo mukukuru ke yakorera ishami rya seiya rijejwe ibikorwa bidasanzwe igisata gihabwa imirimo itoroshe ishobora no gutwara ubuzima bw'abayikora ikimenyeshamakuru cnn naco nyene muri amerika cavuze ko yishwe n'ibikomere yakomeretse mu rugamba mu ndwi iheze ikigo seya ntaco kiravuga ku rufu rwiwe amabendera muri sudani yaramanuwe gushika hagati inyuma y'aho wahoze ari umushikiranganji wa mbere sadiki al mahdi yakuwe ku butegetsi na kudeta yashikanye omar al bashir ku butegetsi yiciwe na covid cumi n'icyenda ejo ku munsi wa kane al mahidi afuye afise imyaka mirongo umunani n'itanu nk'uko biri mu itangazo ryasohowe ejo ku wa kane n'umugambwe wiwe uma al mahidi yari amaze indwi zirenga zibiri avurirwa mu bitaro i abu dhabi imbere y'uko ashengera bitegekanijwe ko ikiziga ciwe gitahukanwa ikarutumu kuri uyu munsi wa gatanu leta mfatakibanza ya sudani yatangaje iminsi itatu y'ikigandaro mu gihugu cyose ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ejo ku munsi wa kane ryarahamagariye ibihugu vya afurika gutangura imyiteguro y'ingene bitekanya gutanga incanco za covid cumi n'icyenda igihe zoboneka icigwa gishasha cakozwe na oms casanze ibihugu vya afurika bititeguriye ibikorwa vyo gucandaga kuri uyo mugabane abahinga bagabisha ko naho hari akanyamuneza ku rucanco rugiye kuboneka ari intambwe ya mbere yo kurandurana n'imizi ico kiza john nkengasong umuyobozi w'ikigo cya afurika kijejwe kugenzura no gukinga ingwara yavuze ko umugabane wa afurika uzokenera hafi incanco umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajana atanu mu gihe bisabwa ko umuntu umwe acandarwa kabiri ariko nkengasong avuga ko izo ncanco zisa n'izizoboneka muri afurika hagati y'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe umugambi wa oni kukiza ruhonyanganda sida uragabisha ko hariko haribonekeza ikumira ry'abanduye umugera wa sida na covid cumi n'icyenda kandi kw'iyo ngeso yotoregwa umuti kandi igasezererwa raporo yasohowe imbere y'uko isi yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe sida ku itariki ya mbere ukwezi kw'icumi na kabiri oni ihamagarira amaleta gushyira uwo mugwi w'abanyagihugu babangamiwe mu bazi imbere mu bikorwa vyayo vyo guhangana n'ivyo biza abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu bavuga ko ikiza ca covid cumi n'icyenda casubije inyuma umugambi isi yari yarihaye w'uko mu bihumbi bibiri na mirongo itatu sida yoba yasezerewe sentare muri turukiya ejo ku munsi wa kane yaraciriye urubanza rwo gufa abasirikare n'abasivile barenga amajana atatu bari bamaze imyaka itatu baburanishwa ku ruhara bagize muri kudeta yaburijwemwo yari igamije gukura leta ya perezida recep tayyip erdogan mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bari mu bantu amajana ane na mirongo irindwi na batanu baburanishijwe mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi bagirizwa ico caha iryo gerageza gutembagaza ubutegetsi ryahitanye abantu barenga amajana abiri na mirongo itanu hamwe n'abandi ibihumbi bibiri bakomeretse inyuma yo kugerageza uwo mugambi ukabataku w'amazi abantu ibihumbi ijana na mirongo itatu barirukanywe mu buzi bwa leta
urakoze abayisi bigira imana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi bajeje kudushikiriza inshuti zacu iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivuga i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukurikire no kuri youtube na facebook hamwe no ku kibanza cacu ca internet arico wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu burundi turi ku mirongo migufi metero mirongo ibiri na zitanu imetero mirongo itatu n'imwe n'imetero mirongo ine n'imwe mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika mu burundi abakoresha bararajwe ishinga n'ikibazo cyo kuguma bahemba abakozi bashobora kuja mu kato mu gihe kirenga iminsi cumi n'ine n'aho byoba bitewe n'imvo zitabavuyeko nk'ikiza ca covid cumi n'icenda yamara ishirahamwe ry'abakoresha ribahanura kuja inama n'abakozi babo ico rero duca tugi ni ukumvisha abakoresha ko bakoresha ubwenge bwabo n'umutima wo kubana n'abakozi bakumvikana n'abakozi icoshoboka kugira uwo mukozi abeho uyo ni gaspar nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu burundi ibiro vy'umushikirizamwanza w'igihugu mu rwanda bisaba ko urubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi biwe cumi n'indwi wohuzwa hamwe no guha majoro karixite nsabimana bakunda kwita sankara na kapitene nsengimana amakuru mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda ibiro vy'umushikirizamwanza w'igihugu bisaba ko urubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi biwe cumi n'indwi guhuzwa hamwe no guha majoro karikisi nsabimana bakunda kwita sankara na kapitene sengimana ni mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru mu rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'iby'iterabwoba ibiro by'umushikirizamwanza byumvikanisha ko bisanga abagirizwa bose uko ari mirongo ibiri bahurira ku byaha bisa by'iterabwoba bikekwa ko bakoreye mu mugwi w'iterabwoba mrcd fln eric bagira ubusa yakurikiranye iyi nkuru ari kigali ubushinjacyaha busobanurira urukiko ubusabe bwabo bwo guhuza izo manza bwavuze ko hari dosiye y'abandi bantu cumi n'umunani barangajwe imbere na bwana paul rusesabagina baregwa ibyaha by'iterabwoba bakekwa ko bakoze bari mu mutwe w'iterabwoba mrcd fln rusesabagina yayoboraga umushinjacyaha bwana bonaventure ruberwa yabwiye umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ko abo bantu bose bakurikiranyweho ibyaha bimwe maze asaba ko mu migendekere myiza y'uru rubanza rubanza byaba byiza ko bahurizwa hamwe umushinjacyaha yasabye ko urukiko rwashingira ku mategeko aruha ububasha rugasuzuma niba koko dosiye z'abantu makumyabiri zifitanye isano rukazazihuza umushinjacyaha arasaba ko urukiko rwazatanga ubutabera buboneye rwirinda ko hazabaho ukuvuguruzanya kw'ibyemezo rwazafata ku byaha bisa mu manza zitandukanye yibukije ko yaba majoro karikisite nsabimana bakunze kwita sankara ndetse na kapiteni yerimani nsengimana bombi babayeho abavugizi b'umutwe wa fln witwara gisirikare ushamikiye ku mpuzamashyaka ya mrcd majoro sabimana abajijwe icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko asanga bufite ishingiro na cyane ko ku ikubitiro yari yasabye ko bamuhuza na bwana paul rusesabagina yita shebuja gusa yabwiye urukiko ko ku bandi bari abasirikare mu mutwe wa fln abafiteho urujijo kuko atabazi mu mazina yabo yewe n'inshingano bari bafite muri uwo mutwe ariko agasanga ibyo bitabuza urukiko guhuza abaregwa bose bakaburana ari makumyabiri yagize ati ni byiza kuduhuza cyane cyane uwari perezida wacu paul rusesabagina tukazabisubiramo kimwe ku kindi uko byagenze ati hari abanyumvaga ku maradiyo bakagira ngo ni njye wari umutware wabo kandi nari umuvugizi wa fln metre moyize nkundabarashe umwunganira mu mategeko yabwiye umucamanza ko ubusabe bw'ubushinjacyaha nta kibazo babufiteho yasabye urukiko kuzabusuzuma mu bushishozi bwarwo rukazakurikiza ibyo amategeko ateganya naho ku bireba kapiteni herimani nsengimana nawe wari wasimbuye sankara ku buvugizi bw'umutwe wa fln yabwiye urukiko ko atazi impamvu izi manza zisabirwa kuzihuza yavuze ko ayifatirwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo yafatanywe n'abandi bantu barenga magana atatu babajyana imutobo mu rwanda mu kigo cyagenewe gusubiza mu buzima bari basanzwe ari abasirikare yasobanuye ko yaje gutungurwa n'uko ariwe bakuyemo bamubwiye ko hari ibyo bamukurikiranyeho kapitani nsengimana avuga ko hari abandi basirikare bari ku rwego rwa koroneri na ba generali batakurikiranywe kandi aribo bamutoje banamuha amategeko n'amabwiriza muri fln umucamanza ukuriye inteko iburanisha yibukije kapitani nsengimana ko igihe cyo kuburana urubanza mu mizi azahabwa umwanya uhagije wo gusobanura abo yumva bagombye kuba bari kumwe muri dosiye maze amutegeka kwibanda ku busabe bw'ubushinjacyaha kapiteni nsengimana nawe yemeye nta shiti ko asanga imanza zose zahurizwa muri dosiye imwe na Maître Johnson Kabera umwunganira mu mategeko yasabye urukiko kuzakoresha ubushishozi bwarwo rukazabifataho umwanzuro mu baregera indishyi uhereye kuri Maître Yusufu Ndutiye ubunganira mu mategeko nawe yabwiye urukiko ko bashyigikiye ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo guhuriza hamwe izi manza yongeye gusobanura ko izi manza zose ziramutse zihurijwe hamwe ari bwo buryo bagira amahirwe menshi yo kwishyurwa ibyabo byangirijwe n'abandi baregera indishyi bose bashyigikiye ubusabe bw'ubushinjacyaha gusa Maître Ndutiye yazamuye icyifuzo ko kubera umubare munini w'abaregwa muri iyi dosiye byaba byiza harebwa ubundi buryo uru rubanza rukazaburanishwa imbona nkubone abaregwa bose bari mu rukiko aho kuruburanisha hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference iri koranabuhanga ryifashishwa mu nkiko mu mugambi wo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda gikomeje kuyogoza isi yose umucamanza yasobanuye ko byasaba gutegereza bakareba mu minsi izaza uko icyorezo kizaba cyitwaye avuga ko icyifuzo cya metre ndutiye kitoroshye yabwiye ababuranyi bombi ko ibihe biriho bya covid cumi n'icyenda bigoye no kurenza urubanza ruburanishwa asaba ko impande zose zategereza ikizakunda kikazabamenyeshwa yavuze ko na mbere y'uko uyu munyamategeko abagezaho iki cyifuzo inteko iburanisha nayo yari yarabiganiriyeho ikibaza uburyo bazaburanisha abantu kuri videwo konferanse batabazi ubu busabe bw'ubushinjacyaha bwo guhuza majoro sankara kapiteni nsengimana na bwana paul rusesabagina ndetse n'abandi cumi na barindwi bose hamwe bakaba makumyabiri buje nyuma y'ijambo umukuru w'u rwanda paul kagame yavuze mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka ko abaregwa bose bashobora kuzisanga mu rukiko bashinjanya umwe ku wundi hari nyuma y'igihe gito paul rusesabagina akimara gufatwa akagezwa ku butaka bw'u rwanda ariko ibitangazamakuru by'igihugu perezida kagame yavuze ko bose bazagira aho bahurira buri wese ashinja undi ibyo bakoranye hagati yabo yabo icyakora ugaheruka kuburana urubanza rwe ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bwana rusesabagina yabwiye urukiko ko we ubwo akurikiranywe ku giti cye nta bandi bantu ubushinjacyaha bwita amashumi ye azi bareganwa abaregwa bose uko ari makumyabiri basabirwa guhurizwa muri dosiye imwe bararerwa ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku bikorwa by'umutwe witwara gisirikare wa FLN uyu mutwe mu myaka bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda wigambye ko ari wo wagabaga ibitero mu bice bitandukanye by'amajyepfo n'uburengerazuba bw'u Rwanda ni ibitero byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi biratwika biranasahura umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo ku itariki eshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka majoro Sankara na kapiteni Nsengimana bo barangije guhurizwa muri dosiye imwe eh bagira ubusajwi rya Amerika Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda urakoze Eric mu Burundi ishyirahamwe ry'abakoresha mu gihugu risaba abakoresha kudaturubika mu gukata umushahara abakozi kubera bashizwe mu kato bivuye ku mugera wa korona ni mu gihe bamwe mu bakozi biketswe ko ibimenyetso bamwe mu bakoresha babakata amafaranga y'iminsi bamaze mu kato amashirahamwe y'ubwishingizi avuza abakozi nayo yotegerezwa gufasha gukora ibipimo n'imiti ya virusi ya korona ku banywanyi bayo inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abanywanyi bayo dusomerwa na mugenzi wacu desire yatungimana ari mu rwanda
bamwe mu baserukiye amashirahamwe y'abakoresha bavuga ko bigoye ko umukoresha yoguma ahemba umukozi nko mu gihe yomara iminsi cumi n'ine mu kato atakiri ku murimo abo bakoresha bakavuga ko amasezerano y'umukozi n'umukoresha atigeze ahinduka ngo ni kubera ikiza cya koronavirusi gaspar nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu burundi aratahura amakenga y'abo bakoresha ariko akabona ko igikuru ari umwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha inama n'umwumvikano bigashyirwa imbere nk'iyo umukoresha yashyizwe mu kato nyine akato n'ikirundi ntaje aho abandi bari si wewe wakishizemo si umukoresha yakagushizemo kandi nturwaye nturwaye kuko ubu ukomeye ushobora gukora mugaba kurinda yuko wohava igihe woba waranduye wohava wanduza abandi rero muri icyo gihe usanga mu mategeko yacu atategeko atangingo ivuga mwe n'ibyo bintu icyo rero duca tugira ni ukumvisha abakoresha ko bakoresha ubwenge bwabo n'umutima wo kubana n'abakozi bakumvikana n'abakozi icyoshoboka kugira uwo mukozi abeho urumva iyo atamushahara aronka bishobora kumugora gaspar nzisabira umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'abakoresha atanga umuco w'ingene abakoresha bovyitwaramwo umukozi adahohotewe mu gukatwa umushahara ku mvo zitamuvuyeko nk'icyo gihe ari mu kato ari ak'iminsi cumi n'ine urumva ntariko arakorera umukoresha mugabo umukoresha ashobora kumuhemba agafata iyo minsi nk'uko yoba yari mu ikonje nk'iyo atarafata irya konje ryo ku mwaka kugira ahembwe igihe yafashe iryo konje naho nyine barashobora kumvikana ashobora kugira ati ntiwishibije ku kazi nshobora kutaguhemba niwava muri ako kato kawe uraza ubandanye ukora canke amuha ideni agira ati nzoheza ngo ukate buhoro buhoro byose ni ya nama n'ingingo ikindi kibazo cyashikirijwe n'abitabiriye iyo nama ni uko amashyirahamwe y'ubwishingizi mu kuvuza abakozi atigeze ashira mu byo yishingira ikibazo cya koronavirusi aha naho gaspar nzisabira avuga ko mu bisanzwe ari leta yategereje gufatwa mu minwe indwara yose yadutse nk'ikiza ariko akavuga ko mu gihe leta atamikora kuyifise amwe mu mashyirahamwe y'ubwishingizi yotegerejwe gufasha no gutanga imiti urabona kovide ije vuba kandi yitwa ko ari caduka muri ico gihe leta niyishinzwe leta igafasha kugira nk'ibiciro kuriha iyo miti kuriha iki n'iki mugayo rero tudahendanye ntawoja gusindira leta ngo nifashije amikoro yayo turayazi ni ukuraba neza hari ibintu byitwa assurance sociale wiswe ko wariwe muri assurance muri assurance sociale atari commerciale hateye ikiza nk'icyo sinumva ingene woca ugira ngo nibarihe gutya na gutya na gutya kandi ushobora kubifashamo kubona ayo mashyirahamwe y'ubwishingizi ataca ashobora gufasha gaspar nzisabira avuga ko ari kubera atunganijwe mu buryo budatomoye bamwe bakikika mu kiza mu gushinga amashyirahamwe kugira ngo bahunge amakori ariko batariko bakora ibyo bategerezwa gukora mu bwishingizi umuntu arasimba ngo ndagize ishyirahamwe ryo kuvuza mugabo akagira lisite y'imiti mikazotanga iryizimbye ntayishiremo ugasanga umukoresha nawe yashimye kuja aho hantu aba azi ko wewe akoze itegeko les organismes d'assurance zirazwi zirafise byangombwa zitegerezwa kugira hazotandukanywa assurance commerciale zidandaza n'izindi ziri daro sociale zifasha zidaheza ngo zitange amakori hariho rero ziba zidandaza muga zikita ko zifasha ziri daro sociale kugira ntizitange ikori ku bw'ishyirahamwe ry'abakoresha mu burundi gutunganya amashyirahamwe y'ubwishingizi hisunzwe amategeko byotuma abakozi n'abakoresha bahungukira mu bijyanye no kwivuza imiti imwe imwe batahora baronswa ikaboneka
urakoze desire mu burundi kandi umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira umutekano mu gihugu watanguje wa gatatu isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi muri iryo sekeza bamenyesha ko bazofasha abakenyezi bashikiwe n'ayo mabi na cane cane mu gisata c'ubutungane inkuru dushikirizwa na desire hatumwimana ari mu rwanda kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe gushika irya cumi ukwezi kwa cumi na kabiri umunsi wahariwe agateka kazina muntu nisekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu burundi bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu unifam mu kwitabira ibikorwa bijanye no gutuza ayo mabi imakire hunje arongoye uwo muhari amenyesha ko ico caha mu burundi atari agaseseshwa rumuri ariko ko kigoye gutuza kuko kenshi gikorwa n'abari bajejwe gukingira abakenyezi nk'abajejwe umutekano n'abarezi mu mashuri abona ko ubutungane bwigenga ari bwo bushobora gutuza ako kabi mu burundi rero iri sekeza ribaye mu gihe harangwa amabi menshi n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu muri rusange na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka uh, w'intureka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu baricwa bunyamaswa baranyuruzwa baromorwa mu gihugu abandi baricirwa ko abagabo n'abana barahohoterwa abandi barafungirwa ubusa nta matohoza akwiye akogwa ngo hagire icyo ashikako kubera ubutungane bw'i Burundi butigenga ivyo rero bituma tudashobora kumenya neza ibitigira ivyo bakorerwa ayo mabi atandukanye muri iki gihe kubera kudahana umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urashimira cyane amashyirahamwe yo mu gihugu adaharanira inyungu za politiki na cyane cyane ay'abakenyezi badahengeshanya kurwana ayo mabi no gufata mu mugongo abahohotewe ku bijanye n'ubutungane bw'igenga armel niyongere umwe mu bashingwamanza baburanira abakorewe amabi mu burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi amenyesha ko amadosiye arenga ibihumbi bibiri bashikirije iyo sentare harimwo n'abakenyezi bakorewe amabi nk'abashingwamanza twaratanze amadosiye arenga ibihumbi bibiri muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha muri ayo madosiye harimwo amadosiye ajyanye n'ikubagurwa gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme rero ubu unye murazi yuko umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha ariko agira amatohoza nyezina amatohoza kugira arabe neza ibyo twamushikirije yuko bikwiye ibyo twamuhaye yuko bishobora kuba ari ibyemezo bifashe akagira amatohoza yiwe mu kuraba ibyo bintu mu kubaza abahohotewe mu kubaza nk'ibyabona ingene bahohotera cyangwa bakubagura abantu mu nzego z'igipolisi cyangwa ahantu hose bagiye barakubagura turabye neza ingene amatohoza ariko arakogwa turashimishwa cyane n'urugero amatohoza agezeho armeni yongere aramenyesha abo bakorewe amabi n'imiryango yabo ko abo bakoze ibyo byaha atabo bazohungira ubutungane ikindi nacyo ni uko tubabwira abariko bakora ibyaha cyane cyane ibyaha byo kubagura abakenyezi n'abigeme yuko ata kibanza bagifise mu kinjana cya mirongo ibiri na rimwe nta na hamwe bazokwinyegeza kuko iyi si ubu unye yarabaye ntoyi bose bariko baragwanya ibyaha nk'ibyo ikindi nacyo ni uko tuwusaba abakubaguwe imiryango yabo y'uko botekana bakizera bakagira icyizere ku butungane mpuzamakungu bakarindira kuko ikizokurikira amatohoza ariho azoba ari gutanga imitahe ku bakoze ibyo byaha hama bakurikirana imakire hunja asaba abantu bo mu mico itandukanye gufasha gutuza icyo cyaha kurwanya rero ayo mabi ni igikorwa cya twese ndetse n'amakungu duhamagariye rero abategetsi b'igihugu abakozi b'imana amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki abikorera utwabo abajejwe indero y'abana mu mashuri abajejwe amagara y'abantu abamenyeshamakuru n'amashyirahamwe mpuzamakungu gushyira hamwe ingufu kugira ngo turwanye ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kuko nta kazoza keza ku burundi kazobaho mu gihe umurundikazi agikorerwa ayo mabi muri uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu burundi bamenyesheje ijwi rya amerika ko muri ino sekeza ry'iminsi cumi n'itandatu hari bamwe muri aba bakenyezi bakorewe amabi bazononswa udutahe tw'ukiteza imbere kubera uburyo buke bafise bamenyesha ko bazobandanya badodora hirya no hino kugira abafashwa biyongere umushikiranganje wo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira mu burundi imerde sabushimike mu itangazo yasohoye kuri uno wa gatatu amenyesha ko muri rino sekeza ry'iminsi cumi n'itandatu ari akaryo ko kifatanya n'abakenyezi bahohotewe bigatuma ataco bashobora kwimarira mu iterambere ry'imiryango yabo umushikiranganji sabushimike muri iryo tangazo amenyesha kandi ko iki gihe kigeze uburundi buriko burakora ibishoboka vyose mu ntumbero yo gukinga ako karanda mu gufasha abahuye n'ivyo vyago babicishije mu gucigikira bimwe biboneka ibigo bijejwe gufasha abahohotewe umushikiranganji mede sabushimike yaciye aboneraho kumenyesha ko igikorwa cyo gutanguza ku mugaragaro iryo sekeza ry'iminsi cumi n'itandatu kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya kuri uno wa gatanu igenekezo rya mirongo ibiri n'indwi desirate ngimana kigali ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha amakuru y'aka kanya agarukiye yamara mugende mwumvirije ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
hagati y'amagenekerezo ya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icenda na cumi na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe mu gihumbi kimwe n'amajana atandatu na mirongo ibiri na rimwe abagabo b'abongereza mirongo itanu na batatu bari kumwe n'abagore n'abana barifatikanije n'abasangwabutaka bo muri amerika bagera kuri mirongo icenda aho hari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi w'umuganuro wafashwe nk'uwo gushima umwimbu wabo wa mbere baronse bari ku butaka bwabo bushasha mu gisagara ca plymouth kiri muri leta ya massachusetts y'ubu abo bantu ico gihe bari bafise ibintu vyinshi vyo gushima umwaka umwe imbere yaho nko hagati na hagati y'ukwezi kwa cumi na rimwe mu gihumbi kimwe n'amajana atandatu na mirongo ibiri bari mu bari bagize umurwi w'abacakara ijana na babiri bazanywe n'ubwato bwitwa mayflower bwashikiye mu buraruko bwa amerika abo bari bamwe mu bari bahagaze ku myumvire yabo ikarishe mu vyo kwemera yatumye leta y'igihugu cabo c'ubwongereza ibafata nk'intagondwa ziba muri ico gihugu zitayifitiye uburenganzira barambiwe n'ihohoterwa bakoregwa bahisemo kwerekeza mu cahoze citwa ubukoloni bwa virginia bahava bomorwa n'imbeho ariko guhava babandaniriza mu cofatwa nk'ikigwa ciswe cape cod gutyo batangura kuhashinga imizi uwo mwaka wabo wa mbere wari ugoye cane mu mwaka umwe gusa hafi igice c'abo bacakara ijana na babiri barahitanywe n'inzara ivyaduka vy'ingwara n'imbeho ibihe vy'ici vyahavuye ariko bibazanira umwimbu mwiza mu kiringo kibanziriza ibihe birangwa n'imbeho ikaze abagabo mirongo ibiri na babiri abagore bane imiyabaga icenda iy'abahungu na batanu y'abakobwa hamwe n'abana cumi na batatu bahava barahura bigina uwo mwimbu leta ya massachusetts biravuga ko atariyo yonyene yitirira kuba yaratanguye ibyo guhimbaza umunsi w'umuganuro n'amashimwe uzwi ku izina rya thanksgiving aha muri amerika zimwe mu nyandiko za kera zirerekana ko nk'abanyesipanyole ba mbere bashitse ku mugabane wa amerika hari imihango y'umuganuro ijanye n'ukwemera kwabo bagiriye muri leta za florida texas maine na virginia imbere yo mu gihumbi kimwe n'amajana atandatu na mirongo ibiri naho biri uko iyo mihango yabo yamaze umwanya urume rumara kuko batabandanije babihimbaza biciye ku busabe bw'utavanako bwa leta ya massachusetts umunsi mukuru w'umuganuro ku nshuro ya mbere wahavuye uhimbazwa ku mugaragaro mu maleta yose mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo itandatu na gatatu biciye ku itegeko rya perezida abraham lincoln nyuma yaho perezida franklin delano roosevelt yahavuye ashira uwo munsi mukuru mu ndwi ya kane y'ukwezi kwa cumi na rimwe uko umwaka utashe kandi avuga ko ari umunsi w'akaruhuko muri amerika umunsi mukuru w'umuganuro thanksgiving watanguye nk'igisabisho c'amashimwe y'abimukira naho ubundi vyari bimenyerewe ko uwo munsi mukuru urangwa no guhura hagati y'abaryango n'abagenzi bagasangirira hamwe uno mwaka ikiza ca virusi ya korona gihangayikishije amakungu gishobora gutuma abatari bake bawuhimbaza bonyene mu mihana yabo mu kurindira ko umuco wongera gutamanzura
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti banywanyi mwakoze kugumana natwe mugire umunsi mwiza n'amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu